nshuti banywanye mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu burya turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube voa radiyo yacu tubifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umwaka uzira umuze umwaka w'ibyishimo n'amahirwe mu kanya abanywanyi b'ijwi ry'amerika barifuriza ababo umwaka mwiza bavuga n'icyo bategereje kuri uyu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ariko mugenzi wacu aruhizi bigira imana mbere y'uko tugera aho ngaho harabanza tunyurire muri make mu makuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze thomas turayahera mu yavugwa muri afurika umaro sisoko embalo niwe yatangajwe ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri gine bisawu ejo byatangajwe ejo ku munsi wa gatatu yatsinze domingos simeose pereira wo mugambwe payigese uri ku butegetsi embalo yatsinze ku majwi hafi mirongo itanu nane ku ijana y'abatoye ku munsi w'imana mu gihe pereira yatahukanye mirongo ine n'atandatu ku ijana bo mu ari babiri bahoze ari abashikiranganji ba mbere kuri manda y'imyaka itanu ya perezida jose mario vaze abanyagihugu muri guinea bissau bizigiye ko aya matora azorangiza imyaka igihugu kimazemwo mu ruhagarara rwa politike hano muri leta z'ubumwe za amerika rudi juliani umushingwamanza wa perezida wa amerika donald trump ashikiriza ko ashobora kuzokwemera kuzobazwa mu mburano zimirije muri sena ya amerika ku byagirizwa perezida trump yabishikirije eh, ku munsi wa kabiri avuga kandi ko azokora uko ashoboye kugira yaragize uruhara mu gusunika ukraine gutanguza amatohoza ku nyungu za politike za trump perezida trump yegetswe ku byaha bibiri n'inama nshingamateka mu kwezi guheze ko yakoresheje ubutegetsi ariko ku nyungu ziwe bwite no kuburizamwo ibikorwa by'abashingamateka mu gihe juliani yokwemera kuzobazwa no kwisigura imbere ya sena ya amerika mu mburano ku byagirizwa trump byotanga umuco ku byabaye nk'uko abakurikirana politike y'aha muri amerika babivuga imirwi y'abantu bashyigikiwe na irani bari mu myiyerekano yiyamiriza ibitero byakozwe na leta z'ubumwe za amerika muri irake baravuye kuri ambasade ya amerika i bagdad ejo ku munsi wa gatatu abo bari mu myiyerekano bavogereye ambasade bishyura ku bitero by'indege za amerika ku munsi w'imana k'umuhari kataebe ezbora ufashwe mu mugongo na irani amerika yo ivuga ko bihoye rokete uwo muhari wateye ukica umukozi w'igisirikare cya amerika mu ndwi iheze ubushikiranganji bwa amerika bwo kwivuna abansi bwararungitse abandi basirikare amajana indwi na mirongo itanu mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati muco umushikiranganji wa amerika ajeje kwivuna abansi mark esper yise ko ari kuba magabo tukivuga kuri iyi nkuru nyene ubushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu umushikiranganji w'ubwo bushikiranganji mike pompeo ejo kuwa gatatu yarunguruje ku kindi gihe kitatangajwe urugendo yari kugira mu gihugu ca ukraine ubushikiranganji arongoye bwashikirije ko iyo ngingo ayifashe inyuma y'aho abakora imyiyerekano batereye ambasade ya amerika muri iraki umuvugizi w'ubwo bushikiranganji morgan ortagus asigura ko byabaye ngombwa ko pompeo aba aha i washington uko biriko biragenda muri irake kubw'umutekano w'abanyamerika bari mu karere ko mu buseruko bwo hagati umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netangagwa ni nyuma y'aho yagirijwe kurya ibiturire uko gusaba ukudahangarwa gushobora kudindiza itanguzwa ry'urubanza rwiwe muri sentare mu gihe abashinga amateka vyitezwe ko bemeza canke bahakana kwa gatatu netanyahu yagirizwa ivyaha vyo kurya ibiturire hamwe no kunyuruza amafaranga ku madosiye atatu ari mu butungane nayo muri siriya umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu warongereje ibitero by'iterabwoba mu gutera abasirikare ba leta hamwe n'imihari ishyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika ishyirahamwe ryo mu gihugu cya siriya ryubahiriza agateka ka muntu rikurikiranira hafi intambara muri icyo gihugu risigura ko ibitero by'uwo muhari ku basirikare ba siriya byahitanye abasirikare bashika kuri mirongo itatu abandi barenga mirongo itanu barakomeretse mu kwezi kw'icumi na kabiri turangije abakurikirana ibibera muri ako karere bavuga ko naho umukuru w'uwo muhari abu bakri al bagdadi yishwe mu kwezi kw'icumi na leta z'umwe za amerika mu burengero bwa siriya uwo muhari wa leta ya kisilamu ukora iterabwoba bavuga yuko ukiri intambamyi mu gihugu cya siriya irake n'ahandi ku isi cyane cyane mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati
aloyizi bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu yutube voa radiyo yacu voa radiyo yacu ni ijambo rimwe mu rwanda abanyakigali batangiye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri neza ariko bashubije amaso inyuma bamwe bavuga ko bageze ku by'ubutegetsi bwari bwarabasezeranije muri viziyo makumyabiri makumyabiri nyamara abakene bo bavuga ko nta cyahindutse mu mibereho yabo ya buri munsi erike bagira ubusa aratubwira ibindi
saa sita z'ijoro mu kadomo turi nyamirambo mu mujyi wa kigali abantu ni uruvunganzoka barishimira umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umwaka uguye mu cyerekezo makumyabiri makumyabiri u rwanda rwari rwarihaye umwaka kuba urangiye ni byiza cyane twabyishimiye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri tuba twarawutegereje kuva kera kandi uradushimishije tuwutangiye neza bibiri na cumi n'icyenda nawo tuwusoje neza mu mahoro n'urukundo nk'abanyarwanda kuri ngewe ndishimye cyane kandi na bagenzi banjye bishimye bose barishimye kuko uyu mwaka watubereye mwiza tuwusoje neza abari kwishimira uyu mwaka mushya wa bibiri na makumyabiri babwiye ijwi ry'amerika ko muri make basanga icyerekezo makumyabiri makumyabiri u rwanda rwari rwarihaye hari ibikorwa bifatika byagezweho icyerekezo makumyabiri makumyabiri wari ukizi nari nkizi kuva na kera kandi twari tugitegereje ibyo mu by'ukuri leta yari yaratwemereye yaradusezeranyije muri bibiri na makumyabiri muri iki cyerekezo ibyinshi twarabibonye pe twarabibonye kandi turanabishimira cyane ku rundi ruhande abamikoro make ni iyindi ntero nk'uyu mugabo ijwi rya amerika yasanze akora akazi ko kudoda inkweto zishaje avuga ko uko icyerekezo makumyabiri makumyabiri cyavugwaga n'ibyo abona bitandukanye ngewe nkurikije ukuntu nabyumvaga nkitangira kubyumva nkumvaga ko nyine hazaba hari impinduka igaragarira buri wese ariko ngewe nta mpinduka nabonye ndabona ari ibisanzwe n'ubundi naho uyu utwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali ahabanya n'uyu mugenzi w'udoda inkweto zishaje bavuga ko azaba ari paradizo nyine nawe ukumva ko muri paradizo ariko uko n'ubuzima bw'icyo gihe bwabaga wumvaga bidashoboka ko hari ibintu byinshi cyane urabona kuva mirongo cyenda na kane kugeza mu bihumbi bibiri hari ibintu byinshi cyane abanyarwanda bari bataragira ukumva makumyabiri hari ahandi hantu ari nk'inzozi ariko ubu ngubu ntabwo ari inzozi byabaye inzozi byabaye impamo imibereho muri rusange ni ibintu byigaragaza ku buryo mu bihumbi bibiri na bibiri na makumyabiri harimo itandukaniro rigaragara n'umwana mutoya yakwereka kugeza ubu nyuma y'icyerekezo makumyabiri makumyabiri hatangiye icyerekezo makumyabiri mirongo itanu byumvikana ko ari imyaka mirongo itatu iri imbere igabanyije mu byiciro bibiri kimwe imyaka cumi n'itanu ikindi cumi n'itanu kimwe mu by'umukuru w'u rwanda paul kagame asaba abanyarwanda muri urwo rugendo ni ubufatanye bubakira ku byo bamaze kugeraho ni ubufatanye uwo mugabo asanga bukwiye koko ubufatanye nibwo bwari bukwiriye gushyiramo nk'abanyarwanda nta macakubiri ibyo biteza igihugu imbere ariko iyo haje amacakubiri burya abantu n'ibyo bagezeho barabisenya umwanya mutoya ariko habaye ubufatanye ayo mashuri iyo mihanda ayo mazu meza birakomeza amavuriro birakomeza bigatera imbere n'ibindi bikiyongera ariko nta bufatanye ntacyo byaba bimaze ku cyerekezo makumyabiri mirongo itanu ariko ku bataragize icyo bageraho gifatika mu myaka makumyabiri ishize ubu nabwo barasa n'abadafite ibyizere ko hari ibishobora guhinduka mu mibereho yabo bo ibyo byo kuko bitaraba reka turebe ko wenda icyo gihe kizagera hari icyahindutse ku birenze ibi ngibi twabonye muri iki cyerekezo bari batanze waba warahuye n'izihe mbogamizi wavuga ngo zatumye udatera imbere imbogamizi zo imbogamizi zo nyine nazo ni muri rusange ni bwa bukene tu busimburana uko umwaka ushize uko umwaka uje uko umwaka ushize ikibazo ni uko nta kazi abagize icyo bageraho ariko nabo ibyizere ni byose ku cyerekezo gishya makumyabiri mirongo itanu nkurikije n'ibyo twari tugezeho muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo noneho mu cyerekezo makumyabiri mirongo itanu nkeka ko bizaba ari byiza cyane pe kuko ibyo n'ubundi twari twarasezeranyijwe twabibonye abamikoro make bagasaba ko leta yagerageza kuborohereza mu mikorere ku bategetsi icyo nababwira bagakwiye kureba ukuntu bafata nk'umuzunguzayi uzunguza ibintu bye wenda akavuga ati ujye ubyuka mu gitondo ugire umusoro wa magana ngaho utanga uwugendane ariko ubashe kuzunguza akazi karahari ariko bakagira icyaha kutudohorera keretse wenda bavuze ati ni ukujya utanga umusoro ukazunguka igihugu uko ushaka ukunguka ukabasha kwiteza imbere ukamererwa neza kandi no gukira k'umuntu bituruka hasi ntabwo bujya wajya gukira uturutse ku bintu bihambaye cyane uturuka hasi noneho ka kantu ko hasi gasa nk'icyaha ubundi iyo umuntu agiye gutera imbere ahera ku kantu ko hasi abana ba rujugiro bande bose bagiye bahera ku kantu ko hasi abari kwizihiza umwaka mushya wa bibiri na makumyabiri mukomeze mumererwe neza murogerwa na gahunda z'ijwi ry'amerika eh wagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu umwaka mwiza rwose kuri mwese umwaka mwiza by'umwihariko kuri mwe mwadufashije mu biganiro byacu bitandukanye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda cyane cyane mwebwe mwese mwatubereye abatumirwa muri ibyo biganiro by'umwihariko mu kiganiro muri isanga turabashimiye cyane namwe banywanye b'ijwi rya amerika mu burundi mudufasha kumenya ibibera mu gihugu cyanyu mu gihe leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gukora akazi kabo umwaka mwiza umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri muwutegerejemo ikirero umwanya ni uwanyu na mugenzi wacu Jeffrey mutagoma kandi mwifuriza abanyu ko umwaka uzababera mwiza
bonane kuri mwe mwese muteze amatwi ijwi ry'amerika ari abari mu rwanda ari n'abari hirya no hino ku isi mutwumvira kuri interineti tubifurije umwaka mushya muhire uwa mbere rero uhamagaye ku ijwi ry'amerika ni inosa major inosa ikaze amakuru amakuru
amakuru ni meza turashima imana ye murashima muherereye hehe
ndi mu rwanda i kigali karere ka gasabo ku gisozi
ye aho mu murwa mukuru bimeze bite mwiteguye mute kwinjira mu mwaka mushya
umwaka urimo urarangira neza ni amahoro abantu urabona ari urujya n'uruza bajya mu cyaro bagiye kureba abavandimwe babo urebye nta kibazo
ye nawe uri umwe mu bakurikiranye ibiganiro by'ijwi ry'amerika mu mwaka turangije
yego nuko rero ngaho tubwire uko wabisanze n'ibyo wumva twakwibandaho mu mwaka tugiye gutangira
ndabanza kubashimira uburyo ki mwitanga mukagera ku baturage
yego urakoze cyane
cyabaye ikintu cyiza cyane kuri benshi uru rubuga mwadukiriyeho rwa watsapu mubasha gusurungikira amakuru nko ku bantu batabasha kuba bari kumwe bari iruhande rwa radiyo ari kuri ruriya rubuga abasha kumva amakuru akumva ibyabereye hirya no hino ku isi
yego ndabashimira cyane mu ruhande rwanjye mwarakoze cyane mukomerezaho uburyo ki mutanga ibiganiro nkabashimira n'iki kiganiro cya murisanga kuko twisanzuriramo tukabasha kuvugana n'abacu bari hirya no hino
ye inosa urakoze cyane natwe turabashimira mwese mutega amatwi ibiganiro byacu kubera ko n'ubundi iradiyo ijwi ry'amerika ni ni radiyo yanyu nimwe dukorera ubwo eh, mushimishwa n'ibyo dukora natwe turanezerewe ngaho rero urangize umwaka neza kandi utangire n'uri imbere mu mahoro no mu burumbuke
ni ukuri ni byiza cyane Mm.
mbonereho kwifuriza umwaka mwiza ababyeyi banjye halo Eh, nyarutsa nyarutsa hari abandi bategereje
yego ababyeyi banjye bari mu karere ka musanze Mm.
n'inshuti zanjye ziri mozambique moyize emmanuel jeannette na odeta na nikuze mbifurije umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri uzababere uw'ibyiza
ubu urakoze cyane inosa majoro natwe tukwifurije umwaka mushya muhire aho ngaho i kigali mu rwanda ku gisozi
murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika twakire na david david uranyumva
ndakumva neza komera cyane david we
komera komera amakuru y'iminsi amakuru ni meza cyane namwe muri amahoro
turashima imana tumeze neza nta kibazo Eh, ubu turavugana uri hehe david
Eh, nk'uko bisanzwe n'umukozi wanyu david merere mu karere ka ngororero ye Eh, aho ni mu burengerazuba bw'u rwanda n'icyahoze eh, ari komine sapinsi
ye
Eh. Eh, hanyuma rero icyo nshaka kuvuga ku buryo twabanye muri uyu mwaka Mm.
Eh, ikintu cya mbere meraho ni uko muri uyu mwaka nibwo natangiye kuvugira kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika yego
Eh, ubundi nanjye nsanzwe nyikurikira nicubisiye bitewe n'uko wenda nta bushobozi nari ntakarya bwo kuba nabasha kujya ku mbuga nkoranyambaga Mm.
Eh, icyo ni kimwe mu bintu nishimira noneho icyo nshaka kuvuga kiri ni ukubashimira Eh, mwatugezaho amakuru meza ay'imikino aya politike aya y'ubuzima Ah, njyewe ndifuza ko muri uyu mwaka mwakomeza muri uwo mucyo cyangwa muri uwo murongo ariko hari icyifuzo nigeze gutanga icyo gihe yari yakoze uriya mudamu ntabwo ndi kwibuka izina rye ariko ni uriya w'umunyarwanda ye
Eh, nari nifuje ko ino furikwensi y'ikinyarwanda cyangwa umurongo w'ikinyarwanda wakaguka Mm.
Eh, ukaba wareka gukorera hano mu rwanda no mu burundi eh, kuko ngewe njya mvuga ko nabaye uganda nyine Eh, nifuzaga ko uyu murongo wakaguka ukagera ukaba mugari ukagera mu buganda n'abasore, ariko cyane cyane ukajya muri cya gice cy'iburengerazuba hariya aho bita bunyoro cyangware kuri iriya arake arubati impamvu na ariho nahisemo ni ahantu nabaye imyaka ibiri Mm.
ariko hari abanyarwanda benshi eh, hari n'abarundi bahari kuko hari inkambi ihari ah, ndetse ibamo n'iyo bita eh, harimo na harimo n'abari aba- abantu bo muri kongo nabo bavuga ikinyarwanda ariko bo bavuga ko ari ikinyabwisha ubwo muri make ni uba wumva ari nk'ikinyarwanda Mm, ku wuhe mwaro se ku mwaro wo- wo ku nsonga gacunde ahagana he Ah, hariya mu aha ureba mu nsonga aho ngaho hariya hariya bari gucukura lisansi Eh, ku nsonga ndahabona aha aho ngaho rero hari hari inkambi hari aho bita gasonga e gasonga ndahabona Eh, ugakomeza rero imbere niho hari inkambi aho bita mu nsonga irimo aba banyabwisha n'abandi ba- bumva ikinyarwanda ndetse banakivuga ariko ntabwo ari abo bonyine ni agace gatuwe cyane n'abanyarwanda kuko uba ubu baba bafite inyota yo kumva radiyo ngewe nk'iriyo a- hari ahantu nakoreraga imirimo y'ubujyanye no kogosha ariko byageraga iriya saha yanyu nyine nka- nkabakonekita kuri interineti nangiza nkashyira mu mizindaro ugasanga abanyarwanda baje bataramiye muri iyo saruni n'abandi bantu bumva ikinyarwanda muri make bashaka kumva amakuru y'ijwi rya amerika tugushimira ibyo bitekerezo byiza cyane uhaye ijwi ry'amerika kandi tukwifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri radiyo ijwi ry'amerika twakire na sibomana ego mwakoze ego neza neza mirenga ikarusi mu burundi Eh, amakuru ki aho ngaho i karusi asha hano kuri turashima ibintu bimeze neza ndabona mu mwaka abantu bariko barahimbaza neza wakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika mu mwaka ushize ego Mm.
uma nabikurikira turashima cyane ukuntu mugomba kwitwararika mu kuduhamagara tukabaza cyane n'ukuntu radiyo yacu ariyo yanyu yugawe ngaha mu burundi uretse nk'abantu bafite za smartphone bashobora kubakurikirana ijana ku ijana ariko nka twebwe tuba dufite telefone zitozito biratugora natwe byaratubabaje no kuba abanyamakuru bacu batemerewe kuba batangaza amakuru y'aho ngaho mu burundi byose inzego z'ubuyobozi bw'aba- bw'ijwi ry'amerika cyangwa bw'aho ngaho mu burundi bagerageje kuvuganaho ariko bitaragira icyo bitanga kugeza ubu ngubu turizera ko umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri wenda wazaza uzanye eh, impinduka nziza ego turayirindiranye igishika kweli hamwe twokumva ko yasubire gukora ngaha mu gihugu cyacu ibintu biba biteye umunezero udasanzwe abarundi twese murakoze cyane namwebwe mugire umwaka mwiza
radiyo ijwi ry'amerika twakire na musekura yego ndabumva neza amakuru ni meza no turi turimo twitegura umunsi mukuru ingazabazwe indama iki byose bakozeho mbega ndoreba umutekano wumeze bwaba umeze neza mbe- abafite ibibazo tuba bakihanganye bose Eh, urahagana he musekura ndi mu teritware ya rucuru mu murenge bita kisigari mu burasirazuba bwa kongo urabye umutekano handagera uboneka uza kuboneka rimwe na rimwe ariko ufashe nk- nk'urugendo uvuye ahantu i rucuro ukuja muri za goma ntubasha kugerayo utabonye utahuye n'ababandi mu nzira nangwa uje guhura n'abanyeshamba cyangwa uje kugwa mu nduzamo atake y'abateze n'abasoda ba frdc ariko ibyo byose ntabwo byaba ibyo byose ntabwo bibabuza kwitegura kwizihiza umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu byishimo mu buzima tumenyere uko ntacyo twakora twariri ubutegetsi ariko byaranze kujana abantu mu mush- mu mashamba gutemagura abantu donki ubuzima bw'ino mutwira ndobura cane ubuzima tumenyereye tu ndinjobora kubakurikirana kuri fm mbakurikirana kuri facebook gusa aho njamo amakuru mwasizeho nuko ubwo aba ni makeya nkasoma guco tubasi wenda yandi ndayumva ku gandi maradiyo gahe ngahe iwacu rucuru ibiganiro byanyu byose ndabishima kuno guhamagara abantu bakabagezaho ibyifuzo byabo ibyo ndabishima ibyo ni ibya mbere mbashimira ibindi ibyo ntashaka kubagezaho umurongo w'ijana na kane n'ibice bitatu imwe igerageza kugamba gake ariko babi- byasabye kuzamuka umusozi kuko uri ngaha ndi mu kibanza ndi wabasha- ndo- twabasha kubafatisha maradodi nashyiraho za voa afurike kiswahili izo tushobasha kuzumva rero nashaka ko mwashaka iradiyo y'ino nayo ikazirashyiramo murahuza imirongo twabasha kuba kure yanyu musekura urakoze cyane aho ngaho irucuro muri repubulika ya demokarasi ya kongo namwe murakoze umwaka muhisha muhinzi reka twakire deogratias ni mu ntara ya cyangutso mu gihugu cy'uburundi amakuru ki aho ngaho mu burundi
amakuru ni meza turashima Mm.
turiko turarangiza uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda aha mu karere iwacu turawite nubwo gusa imvura ari nyinshi cyane nayo ahandi yari amahoro nta kibazo
Mm. nawe rero uri mu bantu bakurikiye ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika
yego cyane narabikurikiranye bitari bike n'ubu ndabikurikirana
ye wa ibyo washimye mu mwaka turangije cyangwa se ibyo wumva twakwibandaho mu mwaka utaha ni nk'ibihe
muri uyu mwaka turangije ndashima cyane ku biganiro mwatugejejeho na cyane cyane nk'amakuru mwadushyikirije eh, mwa- mwaradushyikirije ibiganiro bitandukanye no kubagira gushimira n'umukozi w'ijwi rya amerika eh, akorera mu burundi herode wirika neza ku makuru eh, yatohoje meza
Mm.
Eh, turashima cyane muri rusange ku biganiro mutushikiriza byose ni byiza cyane
Mm, Eloge Wilika neza ariko muri iki gihe ntabwo akiri mu Burundi ari i Nairobi muri Kenya
Eh, ego, ariko ubutumwa buramugeraho abashakanye arakumva ibiganiro mutu- mutugezaho ni byiza cyane yego
ariko kandi ba- ndabafite igitekerezo nabashyikiriza muri uyu mwa- mwaka mu- mushya Eh, yuko watwongereza umwanya w'ikiganiro wari mu ntara
ye
Eh, mukatwongera ko nk'indi saha kuko kuko umwanya utubera muto twari dufite inshuti dushaka gutashya bari mu mahanga tanzaniya n'ahandi
ye
Eh, nicyo nashaka mwokongera ko ayisigaye ni byiza cyane
Eh, ubwo ndabyumvise nda- ndaza kubigeza ku babishinzwe tubisabe nibikunda tuzabikora bidakunze kandi nabwo habura urwango wa mugani w'abarundi
ego cyane muzura mukoze ye nuko rero urakoze cyane deogratias tukwifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri niba nta kuniganya ijambo ego murakoze cyane nanjye icyo nagenda basabe nabo ndabasabe ko mukasha inshuti nka dutanu muzura mukoze Nya- nyarutsa Eh, ndifuza gutashya umubyeyi wanjye nyamweru karori ni papa wanjye hamwe na mama wanjye mbonimari berate turi kumwe ngaha mu ngwa ndifuza kandi kuramutsa hermenegilde bareke bavuge n'umutambukanyi wiwe violette turi kumwe ngaha mu ngwa ni umutumba wa rurambanye n'intara ya cankuzo ndifuza gutashya kandi mutama nikodemu kajoro turi kumwe ngaha iwacu nyene perezida umwaka mushya muhire hamwe n'umutama petero barashingwa ari ngaha nyene mu karere bose ndabifuza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uzobabere umwaka w'imigisha umwaka mwiza cyane imana ibane nabo urakoze cyane deogratias nawe imana ibane nawe n'abawe aho ngaho mu burundi umwaka mushya muhire twakire na silvestre Eh, ndakumva mukwano wanjye Eh, ndashima ko muri aho umwaka tuwurangize mu mahoro nanjye ndawurangize mu mahoro hano i bugande ndi hameze neza rwose umutekano ni wose ariko mugabo ibintu biriko biraba ni uko imodoka ziri ababorerwa imodoka zikabica eh, ugaca usanga abandi nabo bahwana n'izindi mpanuka nyinshi ni uko ariko tumeze neza mugabo icyo mbanza gushima ku ijwi rya amerika ndashima ibiganiro byanyu rwose ndabishima cyane muraduhuza nabo tutari hamwe urabona jewe ndi mpunzi maze imyaka mirongo ibiri hanze mu- nibereye mu- hanze ariko murambuza n'abari burundi bakanyumva bakanyumva neza ariko rero ndabashimira rwose muganiro murisanga dusangira ijambo dusangira ijambo cyaraduhuje cyane hamwe na murisanga musangamo ni radiyo ya amerika ntiyadusanganije n'abarundi bose n'abakwisi yose abatatwumva bakatwumva abatatubona bakatwumva ku mari ariko bakumva ku gihugu turabishima cyane nagara kuzotaka ijwi rya amerika nkabishakako rikwiye Eh, ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwese mwese uko mungana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umunsi mwiza murakarama
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.